toyin abraham ex-husband wey dem dey call adeniyi johnson di wife wen e marry wey dem dey call actress seyi edu don come out to to come talk say e no regret of marrying im husband o wey dem dey call adeniyi johnson my pipo my pipo na welcome to mori gist tv i greet una according to una time how una dey my pipo for all my returning subscribers as soon una do well beg if you dey waka dey pass you come see this channel in case you never subscribe to this channel I beg make you hit this subscribe button o oh. click the bell notification because na here na i dey bring all the latest gist So oh. yes o oh, my people, my pipo o dis na adeneyi johnson and im wife wey dem dey call sheyi edo my people my people o una go remember say dis adeniyi johnson this handsome baba one they see for here Nine im they marry our movie star where they call Tony abraham yes be, na dem two they marry before all of a sudden katakata come burst out comot for their marriage They come di whole thing call for social media They come say na dis shey do na im be di architect wey dey construct the katakata when e dey happen for to toyin abraham marriage o na so the katakata continue o oh, sotey things come fall apart The center car don longer hold na so to toyin abraham waka her own go um adeniyi johnson waka im own go marriage come kaput as marriage kaput finish o oh, people come dey badmouth dis um uh, to um sheyi edu say na im be di pesin wen e be say e make um, adeniyi johnson dey misbehave e no come dey down for house all di time e go leave house e go go find anoda woman say di woman na im be dis to um, sheyi edo so katakata come too much for di marriage o everybody come waka but di good news wey i go let una know say all party don settle down wella toyi abraham come marry. kọ́láwọlé àjẹrẹ̀mí why um, adeniyi johnson nkobari to um, seyin edun now for this interview wey be say dem interview uh, seyin edun dem come dey ask am say dan to seyin Edo. come dey let we the public people. we the internet in-law say e no regret o to marry adeniyi johnson even though sef say pipo dey call am say e na husband snatcher i go read everything wey she talk o make e no be like say na me dey use my hand dey talk this whole thing my people my pipo o if una look this whole thing very well if una see toyin abraham very well na una go see say toyin abraham is not doing bad o This life una dey see so He get some people when be say then fit be say they no dey compatible or if he be say god no destined them say dem go marry because if una look see to abraham very well now una go see say she they very very happy when they say she they very very happy she's more fulfilled god come bless her with Piki, because when he marry this adeniyi johnson two of they're not born so god don bless am with boy pikin and im e, husband wey be say e im marry bin get one daughter so to im abraham come adopt dis daughter come take her like e, im pikin if you see the way e dey take care of dis daughter eh step daughter step step mother go dey hungry you if you see the way toyin abraham dey look after dis step daughter i dey turn una step daughter step mother go dey hungry una na so e just be o oh, na so di life just be so some of all these Tony abraham fans and um, adeniyi and eh, iyedu fans wey dey do katakata dey fight over this whole thing anytime wey be say eh, this couple appear for social media if i read comments of wetin dem comment about dem una no go like am dem go start to dey call them all manner of name make una stop am because all party don move on Toyin Abraham is happy, she's married, she's happy, she get to pikin. So but the Adeniyi Johnson, una know say now God they give picking. We sing dey pray say one day God will bless them with their own. Na so it e just be. But for now, they never get picking. Make be with time they go born. So my people oh, now so it e just be. So make I read wetin uh, eh, Sheye do talk say Popular Yoruba actress Oluwaseyi Edo has revealed that she has no regrets marrying fellow actor Adeniyi Johnson. Adeniyi Johnson was once married to movie star Toyin Abraham, but they divorced few years after marriage. Both ex-couple have moved on with their lives, with Adeniyi married to Seyi Edo and Toyin Abraham married to Kola Kolawole Ajeyemi. Una see say both couple they go marry back to um, movie star Why um, Adeniyi Johnson married to um, Seyi Edun and Seyi Edun na na actress and a producer. Then um, to Abraham go marry Kola Wole. Kola Wole sef na producer and a actor. Una dey see am so so everybody come dey came in lane dey go now if we wan say make we do who win for this whole thing people say na toye abraham na win for the whole thing because as toye abraham move on her life is more better because as me and una dey talk so toye abraham dey jolly for uk with im family i dey tell you dem dey jolly all of dem the four of dem dem dey jolly for um for uk and she dey premiere her movie for all the cinema for uk bokoda see say the babe dey cash out like no man business meanwhile toyin um, uh, adeniyi johnson me i never know anything about them like that. rather the time when we say dem go um spend holiday for for dubai here and im wife they not to show any dosh thing. wey we say they go on for their life but they are according to the wife The wife say then they happy so make i continue to dey read meanwhile during an interview with saturday beats sheyi edu said to every home there is an understanding the issue of handling one career and home is not a general affair every family must have a picture of how they want their home to be i am glad that i married my best friend adeniyi johnson and we understand each other too a very commendable extent. There are several celebrity couples who are doing greatly despite their busy work schedule. This like the likes of Olu Jacob and Joke Silva are worthy role model to learn from. The idea of of of time, self and resource resources management continue to sharpen our marital life and we are balancing things appropriately. The test pen also spoke about suggestion that actors are being promiscuous. Edun said that is very low impression about hardworking and talented actress. We work hard and contribute to the growth of Nollywood in every purposeful aspect, although there are no profession without its black sheep. Stereotyping Nollywood actress is totally unfair on the integrity of human involved. People should actually show us more love. Alright o, so my people o, na the thing wey be say Seyi Edo come talk be that. But uh, I no wan read uh, the comment wey be say dem put for there because the kind comment where they put some people even yap them, some people talk all sort of things which i no i no go like to come they read about them because um we need to respect them. so my people, oh, if una one talk say who win for these two people where we say they divorce um eh, adeneyi johnson and um toye abraham that look very well I go see say Toyin Abraham they more more hey, eh, people say Toyin Abraham look more happier than Adeniyi Johnson. Say Adeniyi Johnson and Sheyi Edu say that they fake him. Now e there for comment section. I don't want read do No be big talker. But by people on oh, una say these two couple they are just faking it. For me oh, I feel say they are they love themselves and they are comfortable. I don't know why and then he just decide to behave like that to, to Abraham. But eh, Bible says to all things we should give thanks to God. All things work together for good. Because when to Abraham there with this guy, he was not really looking the way he's looking now. She's more fulfilled. She's more happy. In fact, she just they do her things. Everybody don't they mind their business. That's what the whole thing just be alright so my people o oh, na dis one na say make i carry in case you never subscribe to this channel beg make you subscribe o oh. make una leave una comment for comment section how una feel about dis whole gist una have a nice day bye